radiyo ijwi ry'amerika isamenyera i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shatuweva ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu iradiyo inshuti ya bose niyo neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije agiye kubashikiriza amakuru tubateguriye turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca korona impunzi z'abarundi zigera ku majana atanu zari mu kampi ya mahama kuri uyu munsi wa kane ziratahukanwa mu burundi twaciye tubona yuko ari mu ntumbero ya bamwe bamwe batifuza ko twotahuka mu gihugu cyacu barimo baradutega imitego ni ukubwira yuko ngaha mu nkambi ya mahama nta muntu n'umwe yubura ikibazo uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zo mu kampi ya mahama mu rwanda ziteguriye guhunguka mu burundi imanza muri sentare nkuru ya gitega zimara igihe kirekire zitaracika muri ico gihe ubuyobozi bw'intara ya rumonge burahakana igitero cakozwe muri iyo ntara n'abakekwa kuba bari mu murwi redetabara urwanya ubutegetsi bw'u burundi amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo aho abarwanyi ba adef allied democratic forces bishe abanyagihugu mirongo ibiri mu buseruko bw'icyo gihugu thomas kamirindi niwe adufitiye inkuru ibitero bya adf byabaye mu midugudu itatu mapasana mayitike na sayuni muri kilometero mirongo itatu uvuye mu mujyi wa beni byatangiye ku wa mbere mu masaha kumi n'ebyiri nyuma ya saa sita birangira bukeye bwaho nko mu masaha kumi n'imwe mu gitondo nk'uko omar kavota visi perezida w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa sepado yabitangarije ikigo ntaramakuru reuters uyu munsi nibwo abasirikare ba leta ya kongo n'abayobozi b'inzego z'ibanze babonye imirambo ya nyuma y'abaturage bishwe ibi bitero byabaye iminsi itatu kandi nyuma y'ikindi cyahitanye abasivili cumi na batatu aho mu karere ka beni adf ni umutwe w'inyeshyamba wakomotse muri uganda ujya gushinga ibirindiro mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo uhamaze imyaka irenga mirongo itatu umuryango w'abibumbye uvuga ko adf imaze kwica abaturage b'inzirakarengane barenga igihumbi kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo loni isanga ubu bwicanyi bushobora kwitwa ibyaha by'intambara urakoze thomas ishyirahamwe ry'ibihugu vya buraya ryahagaritse imyimenyerezo ya gisirikare muri mali inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ni inkuru tugiye gushikirizwa na jeri mukankusi umuryango w'ubumwe bw'uburayi wahagaritse imyitozo yayo ya gisirikare muri mali nyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi perezida ibrahim bubakar keita umutegetsi wo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi yabivuze uyu munsi kuwa gatatu imyitozo irimo ibice bibiri ihabwa igisirikare n'igipolisi muri mali nka bumwe mu buryo mpuzamahanga bwo gufasha kugarura umutekano mu gihugu amafaranga yahabwaga mari nayo yaba yahagaritswe kubera ko yari yagenewe gutera inkunga ubuyobozi bw'igihugu bwemewe n'amategeko nk'uko umwe mu bategetsi bo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi yabivuze yanasobanuye ko byahagaritswe by'igihe gito abahuza bo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa afurika n'abakoze kudeta muri mali baraganira ku buryo hashyirwaho guverinoma y'inzibacyuho yazatuma umuryango w'ubumwe bw'uburayi usubukura imyitozo ya gisirikari ufatanije na leta zunze ubumwe za amerika baminisitiri b'ingabo b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi bateraniye i berlin mu budage kuri wa gatatu basuzuma uko ibibazo byifashe muri mali abategetsi bavuze ko imyitozo ya gisirikare y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi izakomeza mu bihugu bituranye n'iki gihugu ari byo nigeri na burkina faso kudeta yo muri mali yabyukije impungenge ko ibibazo bya politiki muri mali bishobora kuzarushaho kudogera nko mu bindi bihugu byo mu karere bishobora gutuma ibitero by'imitwe ya kisilamu byiyongera muri leta z'ubumwe za amerika naho abantu babiri baraye barashwe barapfa igihe cy'imyiyerekano yabereye mu gisagara ca kenosha muri leta ya wisconsin inkuru tugiye gushikirizwa na thomas kamirindi nk'uko polisi ya kenosha yabitangaje amasasu yumvikanye hafi saa sita y'ijoro usibye abantu babiri yahitanye undi umwe yarakomeretse bikomeye ubu ari mu bitaro polisi irimo irashakisha bikomeye uwabarashe kugeza n'ubu utaramenyekana imyigaragambyo yatangiye ku cyumweru abapolisi bamaze kurasa umugabo w'umwirabura w'imyaka makumyabiri n'icyenda y'amavuko witwa jacob blake amasasu menshi mu mugongo ababyeyi ba blake batangaza ko ashobora kuvurwa agakira ariko ko ashobora kuzaba ikimuga burundu guverineri wa leta ya wisconsin tony evers yashyizeho amasaha y'umukwabo mu mujyi wa kenosha kandi yoherezayo n'abasirikare ba leta national guard bagera kuri magana abiri na mirongo itanu gufasha polisi kubungabunga umutekano abapolisi babiri bakekwa kurasa jacob blake barahagaritswe ku kazi kabo mu gihe anketi zirimo zikorwa kurasa jacob blake nabyo byamenyekanye kubera amashusho ya videwo yafashwe kuri telefone igendanwa n'umuntu wihitiraga ni nk'uko abantu bihitiraga bamenyekanishije uko umwirabura george floyd yishwe ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa gatanu gushize n'umupolisi w'umuzungu mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika urupfu rwa floyd rwabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye cyane yo kwamagana ivanguramoko n'urugomo rwa polisi ku birabura muri leta zunze ubumwe za amerika murabandajya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini amakuru yo mu karere tuyatanguriye ku nkuru impunzi z'abarundi zishika ku majana atanu zo mu ikambi ya mahama mu rwanda ziteguriye gutahukanwa n'ishyirahamwe hcr hamwe na leta y'u rwanda kuri uyu wa kane pierre cavere niyo nkuru umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda aratubwira uko iyo myiteguro ifashe kuri uyu wa kane inkoko niyo ngoma bamwe mu barundi bari bahungiye mu ikambi y'impunzi ya mahama iri mu buseruko bw'u rwanda bazinduka bafata inzira itumbera mu gihugu cabo c'amavukiro umuvugizi wa hcr mu rwanda umupfasoni elise viresharana yabwiye ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye ko hategekanijwe gutahukanwa abagera ku majana atanu ati ibiharuro dufise twavuga ko bikiri mfatakibanza ni abagera ku majana atanu na mirongo itanu n'umunani bari mu miryango ijana na mirongo irindwi n'umunani ariko hama hariho abikura kuri urwo rutonde ku munota wa nyuma kubera ubwoba cyangwa abashobora kurwara giturumbuka cyangwa ku zindi mvo bakisabira kurindira gato nicyo gituma ubu twatekanije ko igice cya mbere kigendamwo impunzi amajana atanu yamara ibitigiri ntabanduka tuzobimenya bamaze kujabuka umupaka tukabona bakiriwe na bagenzi bacu bo mu burundi naho biruko imahama hatanzwe itangazo biciye mu vyuma bishikana amajwi kure ko abafise amadeni canke ibindi bibazo bobanza kubikemura imbere y'uko bataha icitonderwa umuntu wese wiyandikishije akaba afite icupa rya gaze arasabwa kuritanga hanyuma umuntu wese ufite ibibazo mu muryango cyangwa se mu nkiko arasabwa kubikemura kuko byamubera intandaro yo kutataha ubwo rero niba ukeneye gutaha kemura ibibazo hanyuma dutahe amahoro yeza bamwe mu mpunzi bari ku rutonde rw'abazotahukanwa ku gushaka kwabo bakiriye nabi ubwo butumwa twaciye tubona yuko ari mu ntumbero ya bamwe bamwe batifuza ko twotahuka mu gihugu cyacu barimo baradutega imitego ni ukubwira yuko ngaha mu nkambi ya mahama nta muntu n'umwe yubura ikibazo kandi nawe utokigira uno munsi umuntu arashobora kugikereya ubwo nyine akaza kuri hashiseri umugore cyangwa umwana bigatuma uno munsi cyangwa ejo udatahukanwa kuko ni ukubwira neza munyamakuru mu nkambi y'imahama hari ikintu bita umugwazo bawaka muri banki rambere niwe utunze abantu bo ngaha nta murundi n'umwe w'impunzi y'imahama wosanga ni muri buri afise ikarata mu nzu yiwe ubu turi mu k'umunani usanga ideni afise ari iryo mu kwezi kwa cumi na kabiri rero tukibaza ko no mu kwezi kuza kugira ngo abe bica bisaba ko yaka umugwazo akayinjiye mu kwezi kwa gatandatu bikabandanya ugasanga ageze mu mwaka ubwo urumva muri icyo gihe nta murundi n'umwe azoba mu ikambi y'imahama ico bikoze ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi hcr rirabahumuriza ko ico kibazo c'amadeni rizobafasha kugikemura kugira ngo ntikibe intambamyi yo gutaha ku mpunzi zavyisabiye atabo ni bake cyane kandi turabizi baba bafise amadeni batse muri bagenzi babo ku mabutike yo mu ikambi canke yo hanze canke mu migambi y'iterambere ibi turabikurikiranira hagufi kimwe kimwe ukwaco nta kibazo bizotorerwa umuti amadeni yishugwe kugira ngo dukureho inzitizi zose zobabuza gutahuka ku ruhande rw'uburundi aho izo mpunzi zizoshikira mu ntara ya ngozi na muyinga haramaze gutegurwa ubushikiranganji bw'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu bujejwe ico kibazo n'izindi ntumwa ku ndwi iheze baragendeye ivyo bibanza kuraba uko bimeze pierre nkurikiye ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganji turagira urugendo rwo kugira turabe ubwa mbere kambi bazoshikiramwo y'isongore mu ntara ya ngozi niho twahereye aho twasanze ari kambi isanzwe yubatse ata bintu byinshi byo gusubiramwo kiretse kubaka akazu bazoshikiramo ubwa mbere kugira ngo baze bapime cane cane cakiza c'umugera wa, wa corona no gusubiramwo gukubura subiramwo utuntu ibiti n'intebe ushobora gusanga bitakimeze neza kubakwa aho kwihagarika cyangwa kwituma hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeyi hama hongere hasubigwemwo nitangiye gushiramwo amazi yari isanzwe iri ngaha e, tuvuye ngaho twaciye tugenda mu ikambi y'ikinazi ni mu ntara ya muyinga hafi y'urubekobero ahashobora kuzoshirwa abo bantu hamwe boza ari benshi cyane abarenze ko barashobora kuzobashira hariya ariko kambi ya mbere y'isongore bazoshikiramo twasanze ari kambi ishobora kwakira abantu bashika ku majana atandatu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni irya mbere impunzi zivuye mu rwanda zitabukanwa ku gushaka kwazo hahise na leta y'u rwanda rwakiriye abarundi barenga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri bemeza ko ari igikorwa kizobandanya no mu minsi iza pye clave niyo nkuru kigali kubwijwi rya amerika urakoze claver mu burundi naho abanyagihugu cumi n'umwe n'abagwanyi barenga batanu nibo baguye mu gitero c'abantu bateye mu ntara ya rumonge mu bumanuko bushira urengero bw'uburundi ku munsi w'imana uheze ariko uramatari wa rumonge yabwiye ijwi rya amerika ko ata gitero cabaye inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza avugana n'ijwi rya amerika kuri telefone mu biganiro kigufi buramatari w'intara ya rumonge consolateur ntitunga yemeje ko ari abantu bitwaje ibirwanisho babonetse mu ntara yiwe bica abanyagihugu gusa yirinze kubita abagwanyi yagize ati ubwa mbere hoho nashaka kubamenyesha ko ata gitero cabaye mu ntara ya rumonge icabaye n'abagizi ba nabi bize abanyagihugu babikoreza ivyo bize tumubajije niba hari abanyagihugu bishwe nk'uko bivugwa buramatari wa rumonge yemeje ko abantu cumi n'umwe bishwe n'aba bagizi ba nabi ku minsi ya kabiri n'uwa mbere harabaye gutana mu mitwe hagati y'uwo mugwi n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi muri zone maramvya komine burambi amakuru ahava yemeza ko umwarimu umwe n'umusirikare bakomeretse mu gihe hariko haba ugutana mu mitwe eka no muri komine mubuta abantu bitwaje ibirwanisho barahavuzwe mbere hari imisore ibiri y'abanyeshuri ituruka muri komine mugamba intara ya ruri mu mpanuko yari yaroye kuramukanya ngaho imuhuta mu nshuti zayo yahagaritswe n'abasirikare yikekwa gukorana n'aba bantu bitwaje ibirwanisho amakuru yemejwe namwe mu masoko yo mu gipolisi hamwe n'abanyagihugu nuko abasirikare n'abapolisi polisi bakonze ishamba kimeza rya mwonge kuri uyu wa kabiri kugira ngo abaginyegejemo bohomoke leta igwanira ko ibidukikije vyubahirizwa wumva ariyo yoza guturira amashamba niko nitunganyishwa ijwi rya mbere kuri kino kibazo ubu igikorwa kiriko kiraba hanini no kurondera ahanyegejwe ibikoresho n'ibirwanisho vy'umugwi hifashishijwe abantu batawe muri yompi nk'uko vyemezwa n'isoko ry'ijwi rya amerika mu gipolisi bujumbura aba baharurwa muri cumi na babiri ariko babiri baragize amahirwe yo gutoroka nk'uko amakuru ava mu gipolisi avyemeza kuva ku munsi w'imana uheze hari umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho wabonetse mu makomine ya bugarama muhuta hamwe na burambi muri iyo ntara abanyagihugu bahaye amakuru y'ijwi rya amerika batashimye ko amajwi yabo hamwe n'umwidondoro wabo bimenyekana bavuga ko abagwanyi babonetse ubwa mbere ku munsi w'imana itariki mirongo ibiri na zitatu z'uku kwezi k'umunani bagaragaye ku mutumba witwa gahuni muri komine ya bugarama baje bava muri repubulika ya demokarasi ya kongo iboti yabazanye yahagaze mu rutunga muri komine muhuta baciye baduga ubudogi gushika gahuni gahuni ku isoko barahize ibintu baca bakomeza baja mu ishamba rya monge niko bamwe umunyagihugu bemeza umwe muri bo yemeza ko umuntu wo muryango wiwe mu nyuma yahavuye yicwa nabi bitwaje ibirwanisho kandi yishwe arashwe amakuru ava mu gipolisi mu rumonge yemeza ko abanyagihugu cumi n'umwe bishwe n'uwo mugwi witwaje ibirwanisho abanywanyi batanu babo nabo bicwa n'inzego z'umutekano gusa ibikingiriza bitwaje ibirwanisho bishwe bishobora kuba birutaho abo batanu babuzwe rwose kurusha abandi kubera ari bo bari bafise igifovya c'amafaranga bakoresha abishwe barutaba nibwo isoko ryacu mu gipolisi bujumbura ryabwijwe rya amerika umuhari w'abagwanyi b'abarundi ruradutabara ufite ibiri shingiro mu ntara ya kivu y'umanuko mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo wasohoye itangazo ku munsi wa mungu umenyesha ko kimwe mu birindiro byabo ruri muri komine bugarama cyatewe n'abapolisi bari kumwe n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe sendezef de dindiri iryo tangazo ryemeza ko abagwanyi ba roditabara bigwanye ko bafatanyiriye abapolisi icenda n'imbonerakure zirenga mirongo ibiri ryongera ko kwigwanisho byinshi navyo nyene vyafashwe rino tangazo tumaze kuribona twashatse kumenya ibitari bike ariko umuvugizi w'umuhari yanse gusubiza ku bibazo vyacu kugira tumenye byinshi ku vyagirije ibyanyagihugu n'abajejwe intwaro mu kwezi kw'indwi guheze n'intango z'ukwezi kw'umunani hari havuzwe imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho mu makomine ya mabayi na bukinanyana mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushe uburengero bw'uburundi ibiziga bigera kuri cumi n'indwi bivugwa ko ari zamwe muri bo vyaratowe caba igipolisi canke igisirikare ntaco cigeze kibivugako eroje buri kaneza ijwi rya amerika tukivuga ku burundi abanyagihugu bafise imanza muri sentare nkuru y'intara ya gitega baridoga bavuga ko mu manza zabo harimwo izimara imyaka irenga cumi zitaracika urongoye sentare nkuru y'igihugu y'intara ya gitega avuga ko imanza zirenga ibihumbi umunani zitaracika agasigura ko guteba gucika biva kukura imodoka yo gushika ku rubuga ni inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanije n'abanywanyi bayo dusomerwa na desire hatungimana ari i kigali mu rwanda bamwe mu bafise imanza mu zavuye mu masentare y'intango agize iyo ntara ya gitega zungururizwa muri sentare nkuru y'intara bavuga ko zimwe mu manza zimaze hagati y'imyaka cumi na mirongo ibiri zitarahera uretse guteba gucika kw'izo manza bigwiza urwanko hagati y'ababuranyi n'uburyo bwo kwiyunguruza buba bwinshi bikabatera kwihebura kuko bavuga ko bajuragirika mu gihe baje kubaza aho imanza zabo zigeze aba ni bamwe mu bafise imanza muri sentare nkuru y'igihugu ya gitega hagati mu gihugu c'uburundi naha nicaye kuri grandi instance n'ubu mbona ko mengo nizuguruzuguru kubera urubanza rurashaka gucika mugabo rugateba gushirwa mu ngiro nk'ubwo wanje rumaze imyaka cumi mugabo n'ubu ntirurashirwa mu ngiro rero jewe nk'ikintu nosaba kabisa nosaba nk'umuntu akadufasha nyene zikaja mu ngiro vrema kubera ntibitahuritse nk'imvo nazo jewe sishaka gutahura imvo kubera nta mvo n'imwe yobuza ikurikizwa ry'urubanza twe twivira kuri sentare nkuru y'igihugu rero twe twosaba yuko dufate nk'imanza ziba zaracitse na sentare y'intango iheze ikazikurikiza neza ikazikurikiza itarabye hirya no hino yego nk'ubu unye mu minsi iheze nari naje n'ejo kandi nari nagarutse baca batubwira ati nidusubire inyuma rero mu ndwi iheze baraje twe twumvise ati baje ku makomine ntabyo twamenye mugabo mu nyuma baca basiga babwiye ngo bakuru b'imitumba ngo baroze kuwa ejo kuwa kabiri ejo rero twaraje ntitwarose ni nk'ubu rero twe twagarutse turabe yuko bobitubwiramo tubwira icyo batubwiye dukora icyo nyine batubwiye ati taha turataha ngorane nyine birazidutera kuko nk'ubu ahantu hagendwa n'itike kuko haragora uca usanga tutari ko turaronka amahera y'agatike dusaba yuko nyine ibintu bobitubwiramo hanyuma nyine umuntu akareka kuzararuhira hejuru kuko itike riragoye mu nama buramatari w'intara ya gitega aherutse kugirisha abakora mu rwego rw'ubutungane bo muri iyo ntara nadine kanyamuneza arongoye sentare nkuru y'igihugu ya gitega avuga ko ubukene bw'imiduga yo kwiyunguruza aribwo butuma imanza ziteba kuja mu ngiro kuko bataroha ingene baja kuzishyira mu ngiro turafise imanza nyinshi cyane ari naho hava imyidogo kenshi y'ababuranyi kenshi nabo nyene baraza batazi aho urubanza rwabo rugeze kuko isentare imaze kugira imanza zishika ibihumbi umunani murumva ko muri karasima gashobora kuducamo muri ico gihe rero hari igihe umuburanyi aza ntamenye yuko rwoba rwaracitse canke rukiriko ruraburanishwa kuko nabo nyene atarukwirikiranye ugasanga muri uwo mwanya badahise barutora ugasanga avuye aho yidoga ati urubanza rwanje rwaratakaye canke rwaranyitse muri rusangi rero kiduhanze n'ikibazo c'uburyo kuko iyaba uko umuntu bikenewe ko dushika twaca dushikayo nibaza ko n'imyidogo atayiba ihari rero ubu unye ico tubona nuko imanza zose ziciwe na sentare y'intango zitegerezwa kunguruzwa guhinyuzwa ntitwovuga ko zose ziba zakurikijwe neza birashika ugasanga ntibarukurikije neza mugabo ubu ico tubona nuko niziba zakurikijwe neza ababuranyi ntibarabitahura neza bariyumvira bati ngira nitwashika imbere runo rubanza rurashobora guhinduka muri iyo nama yabaye mu ndwi iheze Venant Manirambona buramatari w'intara ya Gitega yamenyesheje ko ubukene bw'imiduga yo kunguruza abacamanza buzwi ku rwego rwo hejuru ariko kandi akavuga ko ubwo bukene butotuma abanyagihugu badatunganirizwa ku rwego rw'ubutungane navuze ko bafise ikibazo kijanye no kwiyunguruza imodoka ndetse n'ibitoro ahanye ndetse twabishikanye ku nzego zo hejuru zishobora gufata ingingo kugira ngo ubwo buryo bwo kwiyunguruza buboneke ariko rero mu kurindira ntidushobora gushata uburera amaboko nicyo gituma twasabye yuko ubuzi bwose bwoshigikirana arahari imodoka itagiye gukora uwo munsi igatizwa abajejwe ubutungane bagashika ku rubuga hanyuma bagatunganiriza abenegihugu icyo kibazo rero turazi yuko inzego z'igihugu zikizi turizeye yuko mu minsi kizova mu nzira ariko mu kurindira tubwiriza gutunganiriza abenegihugu mu kugira ubwo runani mu gufashanya ndetse na jewe mu gihe baba bafise ibikorwa nshobora no kubaha n'imodoka ngiramo ntateguye kuja kuri tere nkagera n'amaguru umugana we bagashyira kuri tere gukora kuko imodoka n'iz'igihugu zitegereza gukora ibikorwa by'igihugu urongoye sentare nkuru ya gitega avuga ko ibice birenga mirongo icenda ku ijana vy'imanza ziteba gucika ari zijanye n'amatati y'amatongo izo nazo zikaba zisaba ko abacamanza bashika ku matongo y'ababuranyi tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda malariya ni indwara ibimaze igihe iravugwa igakira nyamara irabandanya gusinzikaza abantu ku isi u rwanda rwafashe izihe ngingo zo guhangana nayo mukajya muri muri isanga mugenzi wacu Eugene Mukankusi yabiganiriye ko na muganga Mbituyumuremyi Aimable arongoye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC muganga Mbituyumuremyi atangura asobanura malaria icyari cyo hamwe n'ikiyitera malaria iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa plasmodium ikinyarwanda bakunze kukita ngo ni indiririzi ariko nanone kigakwirakwizwa n'umubu ariko ntabwo ari imibu yose ni umubu wo mu bwoko bwa anofere ariko ikaba ari anofere y'ingore umubu rero w'ingabo ntabwo ukwirakwiza malariya nanone kugira ngo uwo mubu udakwize ako gakoko biterwa n'uko umubu gakura ku muntu wanduye ufite ako gakoko gatera malariya ariko bita plasmodium rero muri make ni uko malariya yandura cyane cyane iterwa n'agakoko kitwa plasmodium kagakwirakwizwa n'umubu wo mu bwoko bwa nofe nayo kandi umubu ukura ako gakoko ku muntu wanduye uwo mubu wo mu bwoko bwa noferi noneho wororoka ute wororokera he uwo mubu wo mu bwoko bwa noferi wororokera mu mazi wororokera mu mazi cyane cyane amazi atanduye cyane cyane imyanda iriya ibora mu mazi arimo imyanda ibora umubu wo mu bwoko bwa nefe ntabwo wororokera uwo mubu rero urebye wororokera muri ayo mazi n'utera amagi ukaba utera amagi hagati y'ijana na mirongo itanu kugeza kuri magana abiri kandi ugatera amagi buri minsi ibiri kugeza ku minsi itatu iyo rero umuntu umaze gutera amagi mu mazi amagi avamo utuntu tw'utunyorogoto dutoya tukagenda twiyuburura mu byiciro bine icyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu n'icya kane icyiciro cya kane rero havamo akantu bita fifa mu cyongereza cyangwa ne kama hagati y'umunsi umwe n'iminsi itatu ukurikije ubushyuhe hanyuma kakaza kuvamo umubu uguruka ako icyo cyiciro navugaga cya nense cyangwa fifa ntabwo kibi iyo ushatse kukirwanya ukoresheje ibintu biribwa ntabwo icyo cyiciro gishobora gupfa muri make rero usanga bifata hagati y'iminsi icyenda kugeza ku minsi cumi n'itatu ukurikije ubushyuhe kugira ngo umubu uve mu mazi ariho harimo amagi kugeza ku mubu uguruka iyo umaze rero kugera kuguruka umara wegeye hagati y'iminsi itanu mbere yuko utangira kuza gushakisha abantu bo kuruma hagati y'umunsi umwe n'iminsi itanu uba utunzwe n'ubuki ugenda utara mu biti mu ndabyo ahantu hatandukanye ubwo hanyuma rero nyuma y'imiti itanu utangira kuza gushakisha abantu bo kuruma kuko icyo gihe usigara utunzwe n'amaraso amaraso ushobora kuyakura ku bantu cyangwa ku matungo ubwo rero iyo ah, imaze kunywa amaraso eh, umubu ufata ikiruhuko ah, ariho wihutira ku nkuta wihutira ku gisenge cy'inzu n'ahandi hantu hatandukanye mu bihuru tujya tuvuga cyangwa ibigunda ubwo nyuma y'iminsi ibiri nanone niho ugaruka ukaza gutera amagi ubwo rero urebye ukuntu wororoka ah, birangwa no gutera amagi igatera amagi mu mazi hanyuma ikaruhuka ikarukira mu nzu imbere hagati urebye iminsi ibiri n'iminsi itatu hanyuma nanone yamara kuruhuka ikaza gutera amagi nuko rero imibu ah, ibaho muri rusange ariko ubwo ni imibu yo mu bwoko bwa anoferi Mm, iyo hari yandutse indi mibu yindi Mm.
Eh, hari indi mibu yindi ikunze kurumana guhera saa kumi bikigoroba kugeza mu masaha moya n'igice abantu bakunze kuyibona ni imibu ikunze kugira utu- utubara tw'umukara ndetse n'umweru ndetse n'iyo ukurumye urafuruta nicyo kikubwira hakaba n'indi mibu yororokera ahantu hari amazi yanduye eh, cyane cyane harimo ibintu bihora eh, dukunze kuyisanga mu mujyi ahantu cyane cyane mu mujyi hagati ariko ukunze gusanga ari na myinshi cyane ubwo rero iyo bwo bwa nufite ajya kwimana akenshi ahantu hamaze kujya mu mago iwabo Ye. umubu warumye umuntu rimwe ukamutera indwara ushobora kugenda ukaruma n'undi cyangwa u- ubwo bumara buba bwashizemo iyo iyo uwo mubu urumye umuntu umwe Eh, icyo ni ikibazo cyiza cyane Eh, umubu rero oh, wandura ah, cyane cyane iyo wanduye ukomeza wanduye ubuzima bwose kuko wagenda ukabika twa dukoko dutera malariya mu ndurwe z'amacandwe buryo rero urumana buri minsi ibiri uko ukurumye ukuvunguriraho dukeya Eh, ntabwo rero uh, uhita uh, ushyira mu muntu twa dukoko twose ugenda uvunguraho uko urumanye uko urumanye niyo mpamvu uzasanga iyo umuntu arwaye malariya mu nzu mu gihe kitarengeje ibyumweru cyangwa bitatu iyo batagiye kwivuza usanga bose barwaye malariya
hanyuma uwo mubu umara igihe kingana iki kugira ngo ube wapfuye udashobora gukomeza kwanduza abantu ubundi mu bisanzwe usanga nk'abantu ba- bitabira uburyo bwo kwirinda ubaho ibyumweru bitatu iyo usanga rero nta buryo bitabira bwo kwirinda ushobora kugeza hafi iminsi mirongo itatu hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu tuvuga ko muri make mubaho ibyumweru bitatu kugeza ibyumweru bine kandi ukarumana buri minsi ibiri Mhm. twakire thierry y'ubujumbura mu burundi yego
ntangore ndamutse umuti- umutumire hanyuma jewe ngaragaza akababaro kadasaza kuko malariya iramaze igihe kirekire bashaka muri kano karere kacu ka east africa aha mugari kashimitse cyane ku burundi mugabo nkama nibaza none bino bintu ko bituma gutya eske urwangara rw'aba- rw'abanyagihugu canke urwangara rw'abajejwe amagara y'abantu muri rusange ariko rero nyigisha nti jewe nibaza ko bino bintu vya malariya n'urwa- no- n'abanyagihugu ubwabo barabifitemo uruhara hari ikintu abarundi dufise nk'umugenzo c'uko umuntu yipima kwivura ugasanga rero ya malariya yaje irakomera sinzi rero jewe uyu muntu nibaza ko ari umuganga ndamubaze nk'umuganga hari abantu duhora twita ngo n'abaremesha kiyago tubona aha mu mihana bariko baratembera mbega bajya abantu muhora mugenzura ko koko ibyo bintu bajejwe babikora kuko nibaza ko abanyagihugu mu kwivura no kutamenya ugaca usanga ya malariya yiswe ngo yakize mu gitabo hama ejo bukeye tuza tubona umuntu yapfuye hanyuma narigeze kumva umenga malariya yafashwe ishyirwa ku rugero gukiza sinzi ko byahavuye bibaye ibyo bintu nimba byarabaye none ko tutigeze tumenyeshwa ibintu byaba byarakozwe byari uvuga uti ibi biriko birakorwa kubera ko la sante publique iri en etat d'urgence nta bintu twigeze bikorwa sinzi ko muganga hari ibyo yigeze yumva bibaho ariko nibaza ko abantu bakora mu magara y'abantu badakwiye kwibaza ko ibikorwa byo kurwanya malariya bigarukira ku gutanga imisegetera sinzi ko ariko bo babitahura ubundi ho birababaje kandi inganda zidoda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu ati mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye kandi bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza